godinaa arargee dhiyaa keessatti manni murtii aanaa masalaa kaleessa hidhamtoota kudha sadii irratti mata mataatti adabbii hidhaa waggaa kudha tokkoof qarshii kuma lama lama muruusaa jiraattonni dubbataa jiru aangawaan bulchiisa aanaas mirkaneessanii jiru jiraataan aanaa masalaa obbo waariyoo dhaqqaboo namoonni kun eessa sarraa akka qabaman dubbachuudhaan jaallanneedhaaf ibsuu jalqaban kunooti.
haalli isaan itti qabaman suukalliin isaa guyyaa kudha shan muka hidhattoonni addaa aanaa biraatti irra dhufanii aanaa lafaa bal'oo jechuudha. Achirraa eega seenan boodatti dargaggoo nama teekuutu manguddoo fi kan duratti waraanicha keessa deddeemee ture addaa goonii coomaan keessa. Dargaggoo ta'e mara ijoollee waggaa kudha shan ta'aa ol qabdu guutuu kan waggaa saddeetiin fuudhanii karaa manaa hidhaa ofandee tuutuma.
Yeroo sana.
Yeroo sana asii makalaasaan ni jira, korobittinnii ni jira, poolisii ni jirti, milishaa argaa ni jira. waa gargaaranii harbeen irraa waan humni waraanaa isaan qaban guutuu aanaa kanarra deebi'eef yeroo nama hedduu qaban jechuudha. Isaan keessaa eegala uummanni kaan amala amaleessifeetaa kan dhalla dhaqee dhufee booda jala kan qabame. Eegas booda hanqaa ji'a afur astuufsiisanii san booda amma kalee murteessifannanii ganama kana karaa mana amaleessifeetaa harshallee godina rarreentaa ciraa kujeeru jechuudha. Ji'a afur jedhama mana amaleessifeetaa aanaa magaalaa keessatti.
Firri maatiin namoonni isaan beekan dhaqanii dubbisaa turanii.
Kana dura dhaqaa dubbisaa turanii haala garuu dhorkaa turan ariyaa turan jechuudha. Fincila xumura iddoo gabrummaa masafiraan kana tun qabatee eega baanjaanii.
Egaa labsii hatattamaa asmoo dur.
Kan dura kan duraati. Dhiira ba'anii waajjiraalee mootummaa fa'aa diigan ja'aniiti kassasanii haalaan akka ajaa'ibatti dararaa hamaa ta'e kaasudha. Nama isaan bira dhufu kan akka laara dhufu ni doorsiisanii waan namni fiddeet kan nama isaan laal isa kan keessi meesanii ammallee yeroo fincaanii kana kana haalaan gabbiidhaan akka isaa isaan barbaadaniif fincaanii waliin baasan jechuudha.
Ijoollee umriin isaanii hammamiiti?
Mucaa tokko umriin isaa waggaa kudha shan mana haasimaa galamsoo fi baddeessa ammallee gaza hunda geessanitti umriin isaa hidhaadhaaf hin geenye jee manni haasimaa murteessee isaan immoo akkasuma waggaa kudha tokkotti muranii karaa harshallee ergan jechuudha.
Maqaan isaa eenyudha?
Jahuun Abdisalaam.
Barataa turee?
Ee barataa ture barataa kutaa ja'a ture.
Eessa masalaa keessaa moo?
Aanaa masalaa arabdaa coomaati. Inni umriin isaa waggaa kudha shan hidhaa waggaa kudha tokkotti murani.
Waa'ee mucaa sanaa maal beektati?
mucaan ijoolleedhaa hidhamee shinsara ta'e hafeena ta'anii abbaa alandaati abbaatii sharaa doorsiisuudhaan afaan qalleetiin murtee kana irra kana jechuudha.
Isin itti amantuu mucaa waggaa kudha shanii ta'uusaa?
Sirriitti itti amana.
Beektaanii ati?
Nan beeka maatii isaatii fi isaas anis jiraata argaa saniiti waan jecha.
Warra kaan ittoo hidhaan mamii muran?
Walqi hidhaan isaanii waggaa kudha tokko tokkoo fi adabbii mallaqa qarshii kuma lama lama.
Warri kaan immoo umriin isaanii hammam ta'a?
isaan duruu qeerroodha dargaggeeyyiidha waggaa digdami shan kana digdami shan eegatti hanqaa kudha saddeetii olii isaanii kalee bakka achirratti haalaan bakka mana murteetti dheekkamanii ragaa cubbuudha dabballa wayyaa neeraatiin nama kudha tokko irratti milishaa namsi dii ragaa bare mana murtii aanaa masalaati amma kanarraa ka'e galama kana fila ampulaansiin haadha ilmoo deessee hayyawwaa ture garuu isaan ampulaansii dhimma siyaasaatiin itti oolfatanii jechuudha irraa qarshalleedhaan kuchisan isaan itti fidan jechuudha wanta seenyaa kana. Kalee murteessa kana arraantan ambulaansii fe'aniiti karaa mana amanasireessaa godina harra deebi'aa magaalaa ciroo kuchisan. Qarshallee ciroo geessan jechuudha. Listii maqaa namaa san ni barbaachisa.
Ee.
Tokkoffaan Jaafar Saanijee, lammaffaan Najjaa Sultaan, sadaffaan Jaafar Misbaay, afuraffaan Samadee Mahamud Iroo, shanaffaan Diinee Haamid, jahaffaan Beejoo Mahamud, torbaffaan Aadam Ahmad Muhammad, saddeetaffaan Hussein Aadam, sagalaffaan Muhammad Rashiid, kurnaffaan Muhammad Hussein, kudha tokkoffaan Abduroof Saadiq, kudha lammaffaan Jamaal Mahamad Ibiroo fi Jahuun Abdusalaam jedhama kudha sadaffaan jechuudha. Nama kudha sadii.
Namoonni ragaa irratti ta'anii kaleessa ba'aan nama naannoo sanaati beektu.
Milishaadha. Milishaa naannoo adda addaa bira walitti hidhanii tokko garuu Jamaal Yuuzaa jedhama milishaan isaan ragaa deeme daggallee mootummaa jechuudha. Nama kudha sadii irratti jechuudha ragaa nama sadi qofa geeffatan milishaa. Milishaa sadiitu deemee kudha sadii irratti ragaa deeme.
Jiraattonni naannoo ba'anii ragaan baane.
Jiraattonni naannoo ragaa deeme jiru.
Mana murtii kanatti namni argamee dhaga'eera moo qobaama murteessan?
Namni argameeti poolisiin korabittinnii isaanii makaayakeen illee milishaa poolisiin isaan illee ni jirti nama adda bichineessaa turan jechuudha.
Maatiin dhaqanii argamaniiru?
Warri hidhamtoonni maatii isaanii daajii haalaan gaddanii turanii murteen kun waan isaanii maluu miti murtee kanaa miti walli kun sarra shorrokeessummaati miti namni karaa nagaatiin waatii nagaa dhiyeeffate dubbatanii san booda uleedhaan nama wanta godhanii jiran jechuudha. Agaan tana sanirraa kan ka'e feesbuuka irratti illee arkanii namaatiin waan kana feesbuuka irratti barreesse jedhanii nama hidhaa hidhu jiraarra nama hedduu jedhanii.
Oduu isaa bahee jedhanii moo?
Ee feesbuuka irratti isinii gallakkisee jedhanii nama Kaalid Mahamud Ibiroo jedhamu. kan waajjira ICD keessa hojjetu waajjira kominikeeshinii jechuudha. Hidhamee turan ammallee hojjaa tokko muuddiin jedhanii kan bira hidhaa ture amma hidhee hidhaa ji'a tokko ammaasi daddeebisan. Kan qallee dhaqee dhufe ammaasi daddeebisan irraan kana.
Ijoolleen hidhamaan kun kudha sadanin nati jette barattootuma Barattoonni keessa keessa jira qonnaan bulaan af namni jaartii ilmoo qabillee namni gurguddallee keessa ni jira. Biyya kana keessatti Oromoo taa'anii dhalachuun yakkate yakkatee jira amman tana yeroo ammaa labsii amman tana kana fa'aa qabate haalaan dorsisaan hamaa namarra daa jira jechuudha.
Namoota kudha sadan kanarratti kaleessa murtiin kennamuusaa dhugaadhaa kan jedhanii dubbatan bulchaa aanaa masalaa obbo Mahammad Abdurrahamaan turan itti fufanis.
Ee sirriidha. Kanaan dura aanaa masalaa kana keessatti namoonni amma midhaan itti murtaa'e kun jeequmsa keessatti akkaan hirmaatan qabeenya mootummaadhaa fi qabeenya uummataa barbadeessaa turan akkuma nama kamittuu seeraa dhiyaatanii ragaan irratti dhufee mirkaneessee karaa sareen jechuudha dabahuu danda'an.
Badii isaan raawwatan jettan kun kan labsii yeroo hatattamaan dura miti.
Ee san dura Fakkeenyaaf mucaan Jaahuun Abdulsalaam jedhamu umriin isaa kudha shanii jedhu akka seera Itoophiyaatti namni umrii waggaa kudha shanii mana murtiitti dhiyaatee murtiin irratti hin kennamaa?
inni soba eh, namni kun waggaa digdamii tokko nama dardara geenye jechuudha namni kun takkaa'uu eh, seeraaf adabamuudhaaf eh, hin geenye osoo hin ta'in nama gahee waggaa digdamii tokko nama guute jechaadha.
Kutaa meeqa bara waan beektan qabdu?
kutaa amma inni baratu beekullee baadhu kutaan inni baratu amma sagalii ol akka ta'e namoonni naa himanii jiranii waggaa digdamii tokko akka inni ta'e mirkanaa'ee yoo barbaachisaa ta'e haadhaa fi abbaan isaaniis asuma keessa waan jiraniif isaanirraas mirkaneessuu hin danda'a. umriin isaanii waggaa digdamii tokko sanii olii hanga soddomaatti hanga afurtamatti namni geessi gurguddaallee keessa jira jechaadha.
Attamitti raga ba'aan tokko nama sadii nama afur irratti mirkanii ba'uu danda'a.
Tokkoon tokko isaanirratti nama sadii oltu ragaa irratti ga'e malee nama tokko nama lama heerri biyya sanaa hin ayyamu markana.
Maal ayyamu?
Kanaaf namni ragaa irratti ga'e nama sadii ol ragaadhaan irratti mirkanaa'ee irratti qulqullaa'ee qorataan haga naannoo sanatti deemee haga uummata dubbisee rakkoo isaan miidhaa isaan geessisaa turan warra jeequmsa adda addaa uumaa turan waan ta'eef karaa sirriitiin warra adabame malee kanaan waan deemameef Namoota ragaa ba'aan jedhame sana eessaa argaman?
namoonni ragaa bahee jedhame kun nama jiraataa bakka sadiiti qotee bulaa bakka sadiiti kan isaan saamanii kan isaan qabeenya duraa fudhatanii soolaara jalaa fudhatan reediyoo jalaa fudhatan mana namaa seenanii waan adda addaa namoota saaman namootuma isaan saaman santu dhufe irratti ragaa bahee jechaadha.
Nama meeqadha kaleessa kan murtiin irratti ba'ame?
Namni kaleessa murtiin irratti kan nabe gara nama eh, kudha lama haga kudha sadii hin gaane. Amma manni murtiidhaa kan dabarsee haga waggaa kudhanii olii kanaaf akkuma heerri mootummaadhaa isaanii ayyametti achitti fixatanii kan ban ta'uu isaati minaalbaata namoota amala gaarii argisiisan gara walitti ilaalamuutiin hin danda'a malee kana alatti kan achumatti manuma to'annaa jalatti kan fudhatan ta'uu isaati.
Ijoolleen kun kan qabaman akka silanaan jettan yakka labsii hatattamaa dura raawwatameedhaaf garuu kan qabaman labsiin hatattamaa ega labsame boodadha.
Lakki duruma qabamaniiti mana murtiitti deddeeganii falmachaadhaa turanii falmii saniin akkasitti banni murtiidhaa kan murtii hanne malee waan tokkollee kan eh, dabsee takkaa'uu mootummaan akka keessa galfatee kan godhamee miti jechuudha.
Jalqaba harki isaanii yeroo qabame guyyaa meeqattidha kan mana murtiitti dhiyaatan.
mana murtiitti kan dhiyaatan sa'aatii digdamii afur keessatti kan dhiyaatanii inni murtiidhaa sadan namoota hedduu ra- rakkoo hin qabne haasaroodhaan eh, akka isaan eh, deddeebi'an ala ta'anii akka isaan falmatan godhaa ture namoota immoo yoo asirraa bahanii eh, harkamuu hin danda'aman jedhamee abbootii alangaatiin hanname immoo isaan sanii akka akka keessa turan godhameeti eh, sadarkaa kanaan sadarkaa isaa eeggatee kan deemee ta'uu isaati.
Yeroo hidhaa keessa turanitti jechuudha amma guyyaa murtiin kaleessa kennamutti dararaan adda addaa irratti raawwatamaa akka ture wanti mirga dhala namaa cabsu wanti adda addaa inni kun maaliif irra ga'uu danda'e?
inni kun dhugumatti olola diinni kan adda addaatiin oofu yoo ta'e alatti namni takka kan reebame hin jiru karaa seeraa fi seera ta'e qofaan deemama jechaadha.
Egaa amma magaalaa masalaa keessa hin jiranii jedhu jiraattonni eessatti geessaman?
Ee dhugaadhaa magaalaa masalaadhaa nuyi waalibeetiin qabnu akkuma godina keenyatti wa- waalibeetiin kan jiru magaalaa lama keessa tokko jiroo tokko immoo galamsorra jira kanaaf dirqama isaan san gara jirootti geeffamanii achitti to'atamu jechaadha.
Ijoolleen kun baay'een isaanii barattoota umriin isaanii ol adeemtoota hidhaa waggaa kudha tokkootiin adabuun barnoota isaanii kennuu caalaa yaada sammuu isaanii miidha jettanii yaaddaniisin.
nuyi gara keenyaan badiin isaanii oggu tokko oggu tokko qofaa miti marraa tokkorra lama lamarra sadii gorfamanii gadhiifamanii Buna leenjii adda addaa illee galanii achitti barumsa harkatanii achirraa dhufanii waan kana immoo irraa baratanii irraa dhaabachuu waan hin danda'iniif adabamuun isaanii sirriidha kajuu qabna. karaa biraatiin barattoota kan jiruu fi barattootni keessa jira dargaggeessi qotee bulaan kana keessas isaanillee hin jiran jechuudha barattoota qofaaf.
Jiraattonni kanatti man qabxiin kan biraa waajjira koominikeeshinii irraa obbo Kaaliid Ahmed Ibroo hidhamaniiru jedhu sababiin kenname feesbuukii irratti oduu kana baastan jedhame namni kun maaliif to'annaa jala oolan.
Namni kun dhugaadha to'annaa jala ooluun isaanii sirriidha. waan feesbuukitti fayyadamee otoon ta'in badii adda addaa yakka adda addaa qindeessuu irratti bobbaasuu irratti harka keessaa qabaa ijoollee kana jaaree akka isaan mana namaa turan akka nama saaman godhaa kan ture isaa waan ta'eef ragaa gahaa waan arganneef to'annaa jala oolchinee jirra jechuudha.
Ituu oduu kana facaase jedhamee hin shakkamne maaliif guyyaa murtiin ijoollee kana irratti kennamu qabama reesilaa'oo akkuma warra kaanii duraan qabama.
Akka heeraa fi seerri biyyattii jirutti haga ragaan guutuun harkatti qabuun sirriidhaa miti amma immoo ragaa gahaa waan arganneef to'achuun dirqama waan ta'eef to'annee jirra jechuudha.
Yoom qabame?
Har'a qabame.
Egaa maatiin masalaa keessa taa'ee ijoolleen isaanii cirootti hidhamu taanaan akkamittiin arguu danda'u?
Maatiin immoo kan ilaalu mirga qabanii namni isaan dorgu tokko illee hin jiru jechuudha.
Obbo Mahammad Abdurrahmaan bulchaa aanaa masalaa deebii laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin hedduu galatoomaa.
Fayyaa ta'e